alimasi kalala twese tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mudukurikira kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi turibanda cyane ku kibazo cy'impunzi ndaha mikoro mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru akorera mu rwanda
etienne karekezi urakoze inshuti namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika turabaramukije tubifuriza n'ikaze muri kino kiganiro dusangira ijambo kuri uyu munsi turashimikira cyane cyane ku munsi mpuzamakungu hariwe impunzi impuguke mu bya kahise ka afurika zerekanye ko akarere k'ibiyaga binini vya afurika kamaze imyaka irenga mirongo umunani gatanguye kumvikanamo ijambo impunzi ivyo bikagaragaza ko iyo myaka ishobora kuba ihuriranye n'ibihe vy'intambara ya kabiri y'isi yose ivyabaye imbere y'ico gihe nubwo tuvyumva mu migani n'akahise katanditswe ntibiduha ishusho nyayo y'uko guhunga mu karere k'ibiyaga binini vyagiye birakurikirana uko biri kose muri iki gihe aka karere ni kamwe mu turere two ku isi ikibazo c'impunzi kimaze igihe kitaratorerwa umuti urama bamwe mu bahinga mu vya politike y'akarere bakunze guharira ku bibazo bitandukanye barashimangira ko iki kibazo gishobora gutorerwa umuti mu gihe amaleta y'akarere yoshira imbere gukorera hamwe maze akaraba inyungu z'abenegihugu bose aho kuraba ubwoko canke akarere abari ku butegetsi bakomokamwo ariko iki ni ikibazo tuzogaruka ko reka uyu munsi dushimikire cyane cyane ku biraba uko abo banyagihugu bahunze ibihugu byabo babayeho mu buhungiro n'icizere cy'ubuzima basigaranye tugiye gushimikira cyane ku mpunzi z'abarundi ntimuje kure kuko tugiye guca mu makambi y'impunzi ya mahama mu rwanda irusenda muri congo induta muri tanzania tugasozerera mu buganda turaha ijambo cyane cyane impunzi z'abarundi nk'uko twamaze kubivuga
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
imyaka itandatu irarumanye neza impunzi za mbere z'abarundi zitaye zikomoka zikakirwa mu makambi y'impunzi atandukanye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nka bose bahunze imvururu za politike zakurikiye ugushaka kwitoza kwa nyakwigendera perezida petero nkurunziza reka duhere imahama mu rwanda ahahungiye abavuye mu ntara z'uburaruko nka kirundo ngozi kayanza muyinga karusi hamwe n'ibujumbura igitega muramvya n'ahandi iyi kambi icugururwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yarimwe abarenga ibihumbi mirongo itandatu ubisigayemo abarundi barenga ibihumbi mirongo itatu na bitandatu abandi barenga ibihumbi icumi baba mu bisagara zimwe mu mpunzi zikiri mahama zivuga ko umwanya wabaye muremure batari mu gihugu c'amavukiro ico bikoze barashima ko baharonkeye umutekano bari barabuze iwabo iyo kambi ikiyibangamiye cyane ni ndazindaro mu bana b'abigeme hamwe no kunywa ibyayuramutwe mu rwaruka rw'abahungu naciye ntwarinda kandi nta mubyeyi n'umwe twari twazananye icyo biba ngombwa ko mpagarika jena nari umufina umwaka namaze imyaka ibiri mugabo umwaka umwe narawize mfisinda maze kubyara ntiwe ntasubiye wapi ntibwanyoroheye ababyeyi bamwe baragiye hamwe kugira ngo bagwanye izo ngeso mbi haza umushinga wo guhagarika abakobwa babyara bacu kugira ngo tubatere inkunga tubashyire ku ishuri hamwe twabashyira ku ishuri none abana babo bazosigara abandi ko batagira ababyeyi bityo bituma turaba twebwe tuba twicaye mu rugo turavuga duti nimureke kujya ku ishuri kuko ku ishuri ni kazaza k'umuntu ni mujye ni mu bampe ndaba basigarana kuko naba ndi mu rugo kuko ndi hafi kuko ndakuze umwanya wo gukurira abo bana ndabushoboye kuko nagera navyaye ndabizi twebwe turifuza gutahana urwaruka ari ruzima nta n'ikindi kituraje ishinga twarafashije abigeme benshi ubwa kera wasanga buzuye ngaha aye muri aya mavilaje batiga ariko ubu uye umwana wese akubitirwa kuja ku ishuri ego abahungu mu kubigisha ibyo guheba urumogi twafashe umugwi muto muto umuhungu umutuma uwundi umutuma uwundi rero ngaha aye mu mugwi wacu turerekana ibizira nta mukobwa agenda ijoro ivyo rero tukabicisha mu mvino mu bitito mu bisokozo no mu migani Nk'akabyiniro.
eka no mu mvino za kera shishamo nk'akabyino ka- gahanura twumva ngoma y'ikigwa ndamuzanye yuhuyuhu ndamuzanye ikiza c'umugera wa korona caje cunyura ibintu muri iyo kambi kuko ibiciro vy'ibiribwa vya nkenerwa vyaduze bituma hatera inzara za ngeso mbi mu rwaruka ziriyongera ishirahamwe mpuzamakungu hcr ryitaye impunzi naryo riragabanya imfungurwa n'amafaranga ahabwa impunzi abo barundi bavuga ko batakigira nubwo bacumbisha kumwe ibiciro byaraduze ikiro ci- c'ibitoki kiragurwa hagati y'ijana na mirongo itanu ijana na mirongo umunani bitewe n'uko iyo biva bi- bi- bimeze ikiro c'ibiraya n'amajana abiri na mirongo itanu hagati y'amajana abiri na mirongo itanu n'amajana atatu Eh, n'umuceri nawe ugeze ku gihumbi kiro hagati y'amajana icenda n'igihumbi imbere y'uko korona itera ibitoki ntivyagurwa ku kiro mu mu ikambi ibiraya vyaragurwa amajana abiri ijana na mirongo umunani ariko urumva uko bigeze hagati y'amajana abiri n'amajana abiri na mirongo itanu n'amajana abiri na mirongo itanu n'amajana atatu bitewe nu- n'ubwoko bw'ibirayi ukuntu ari byiza yego ibijumbu vyandwa bisanzwe am- umuturi w'amajana abiri w'amajana ane barasumira mu masoko atandukanye icyo tubuze mahama tukagisumira mu kabeza ariko ubu hari abari bashoboye no kugenda mu giturage kurima ariko ubu bagaca ingeri inshuro bakagenda bakaronka nk'ayo majanirwe bakayasumisha ariko ubu nyine baratekereje ni inzara ibakubita gusa yamara naho biri uko hari abagerageje kwiramarema nk'uyu musore yahigiye umwuga wo kuririmba azwi ku kazina k'ubuhizi ka full stop muzi cyane mu kanyosha ku izina rya sharo barman ya ariko nyuma yo kuva mu gihugu kubera ibibazo by'umutekano ibibazo bitandukanye murabizi umuziki sinawuhagaritse kuva ngeze hanze y'igihugu nakomeje gukora ahubwo byarushirijeho kuko ninjiye mu muziki byeruye aho nakoze indirimbo muzi cyane yakoze ku mitima ya benshi yariyo bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na gatanu waramenya amaraso menshi tu inzirakarengane bazira uko baremwe amoko n'ibindi nk'ibyo ugashaka kwiharira wazapu ya ubuseruka izo mpunzi ziri mu ikambi ya mahama jean bosco kwibishatse avuga ko inyuma y'imyaka itandatu hari byinshi byo gushima naho hatabuze agahaze ahanura bagenzi we kwiteza imbere aho kuguma bateze amashi imfashanyo twashitse hari ibikorwa byinshi bitari bwakorwe twoba mu mazu y'amatente uno munsi inzu zarubatswe z'amabati eh, twashitse atamazi dufise abantu bashobora kunywa uno munsi amazi ariho uno munsi amavuriro eh, ariho ah, mu bice bitandukanye mahama ya mbere na mahama ya kabiri ku bahazi Eh, uno munsi eh, abana amashuri arahari abana bariga ikirenze cyose turashima cyane igihugu cyatwakiriye muri iyi myaka itandatu eh, ku mutekano ariko ah, sinoheza ntabwiye eh, bene wacu yuko harageze aho umwe umwe wese akwiye gusohora amaboko akagira icyo akora kugira ngo natwe muri ibi bihe mwumva eh, n'ubutunzi mu isi busa n'uko bwagiye bugabanuka ariko kugira ngo bikunde ah, dushobore kugira icyo dukora ni nacyo gituma hariho imigambi cyangwa imishinga itandukanye uno munsi iri kwiragerageza kuvuga ngo nimwiteze imbere niba ari utwo duke ushobora kujya kurondera ariko nawe ukagira icyo wihangira nk'umurimo kugira ngo mu banyagihugu b'igihugu cyatwakiriye uko biteza imbere canke uko bigira natwe dushoboye kwigira kugira ngo turabe yuko twotunga imiryango n'abana bacu kugira ngo tuze dutabaruka amahoro ni vyiza abataha biyumvemo amahoro uwiyumvira gutaha agende yiyandikisha sere baracandika bagende kandi bigende neza kandi n'abasigaye twumve yuko nta kibazo na kimwe ku basigaye nabo eh, kumbure atarumva umutekano mu mutima wiwe azi icyo yahunze yumva ko itararangira nabo twubaka inkambi yacu ya mahama ahasigaye imana izokomeze igirire neza igihugu cy'u rwanda n'inkambi yacu ya mahama murakoze
bakunzi b'ijwi ry'amerika banywanyi b'ijwi ry'amerika
tumaze umwaka urenga dukora ibiganiro muri sanga turi mu ngo zacu twirinda kovide cumi n'icyenda tutabasha kubaha ijambo uko ikwiye
tubararike guhera muri iki cyumweru gitaha tuzajya tubagezaho muri isanga turi muri studio z'ijwi rya amerika kuwa gatatu no kuwa kane
tubaye turabateguza ko tuzoza turabaha ijambo muri muri isanga kuwa gatatu no kuwa kane
reka dusimbire mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo naho ahari impunzi z'abarundi barenga ibihumbi mirongo ine na bine naho nyine aba mbere bahashitse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bahunze nka bagenzi babo bari mu rwanda imvuru za politike zadutse kubera ugushaka kwitoza kwa nyakwigendera perezida nkuru nziza abariyo baturuka cyane cyane mu ntara za cibitoke bubanza rumonge na ngozi mugenzi wacu vedaste ngabo yagendeye ikambi ya rusenda kuturabira uko uyu munsi mpuzamakungu usanze impunzi zifashe urakoze pierre claver niyo nkuru zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri repubulika demokarasi ya kongo ziri mu nkambi ya rusenda na murongwe izindi ziracyari mu nkambi z'agateganyo za kavimvira na sange mu rusenda hari impunzi zitangaza yuko ari byo zahindiye muri ako gace k'igihugu muri iyi myaka itandatu ziyamaze nubwo zifite ibibazo by'inzara no kutavugwa neza iyi nkambi ya rusenda iri muri teritwari ya fizi ubu icumbikiye impunzi zirenga ibihumbi mirongo itatu rusenda iherereye mu majyepfo ya buvira muri iyi myaka itandatu izi mpunzi zimaze mu buhungiro hari ibyo zahinduye biri mu rwego rw'ubuhinzi uburobyi ndetse no kwiyunguruza habiyaremye mariya yatangiranye n'inkambi ya rusenda tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu twamusanze iwe mu rugo ari kumwe n'abuzukuru be batatu bicaye bari guharura imyumbati aragaruka ku buryo urusenda yari imeze imbere y'imyaka itandatu ishize twageze aha mu rusenda mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hanyuma batuzanye ngaha twahasanze ishyamba rinini rinini atanu muhano hari ndetse n'inyoni zo mu kirere ntizaboneka n'ibisiga hanyuma tuhaba icyo gihe abagabo ntibasinzira barara bateramye twibaza ko inyamaswa ziturya canke n'abatwica botwica tuhabaye ishyamba ryaratemuruwe claude kubwimana ashinzwe umutungo mu ishyirahamwe ry'abahinzi b'umuceri bo mu nkambi ya rusenda ashimangira ko muri iyi nkambi bagezemo ari ishyamba ubu yahindutse icyitegererezo mu rwego rw'ubuhinzi kuko hari imashini zihura imyumbati n'umuceri abatwakiriye ibi bisagara byatwakiriye byose byahurira kuri mure imwe ihura ubududu ariko ugiye kuraba gushyika uyu munsi aha mu ikambi gusa tuza dufise mure zirenga mirongo ibiri ndetse turafise na mure imwe ihura isekura umuceri nibizi faustin wayoboye inkambi ya rusenda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi agaragaza yuko bakigera muri aka karere ka fizi bakunze kwita zone ruje bitewe n'imigwi yitwaje ibigwanisho ikabamo habayeho kwinubana hagati yabo n'abakongomani ariko ubu bakoze umuryango umwe abakongomani barashaka mu barundi n'abarundi barashaka mu bakongomani hariho abana benshi dufise bamajije kubyagwa hano babyagwa n'abakongomani n'abarundi hariho abamajije kujya gutora abagore nyine mu gikongomani nubwo izi mpunzi z'abarundi ziri muri iyi nkambi zivuga yuko ari byinshi zahinduye muri imyaka itandatu zimaze muri iyi teritwari ya fizi zivuga yuko ari imbogamizi zihura nazo zirimo inzara ituma zimwe muri izi mpunzi hari izihunga inkambi ya rusenda zigasubira i burundi munezero esperance wujuje imyaka itandatu mu nkambi ya rusenda twamusanze ari gucuruza udukara ku ibarabara ahetse umwana turamara amezi ane atanu tudapokeye bageze muri amezi atanu ngo baraje kudupokera naho nyene baca baduhereza amezi abiri ibihumbi mirongo itatu n'icyenda ibyo mirongo itatu n'icyenda kugira urihe rya deni warejya muri amezi atanu ntigikunda uca uhitamo kugira iki gutekera ugatoroka inkambi ugahunga rero ababyumva bo baca bibaza ngo abarundi bariko barahunguka bongo nta guhunguka ahubwo ni uguhunga gusa nubwo hari impunzi zo muri iyi nkambi ziri kwihungura ku bwinshi kubera ibibazo by'inzara n'ubuvuzi ndetse n'uburezi bw'abana butari bwiza hari izindi mpunzi ziri muri iyi nkambi zidakozwa gusubira mu gihugu cy'u Burundi nubwo hari ubuyobozi bushe marishal ninhazwe ari mu badakozwa guhunguka ibyo twahunze mu bisanzwe ntibirahera kuko umugambwe uri ku butegetsi sendefudede uricara wa wundi bibi bikorwa ntibiricari bya bindi nicyo gituma n'iyo abagenzi bacu bariko barasubira mu gihugu kubera ubukene kubera inzara kubera ubuzima bubi tubayemo twebwe turacafise amakenga ku mutekano wacu saa mu rusenda honyine hari impunzi z'abarundi zugarijwe n'ibibazo by'imibereho mibi ahubwo n'impunzi zimaze imyaka ibiri mu nkambi y'agategonyo ya kabimvira iri mu mujyi wa uvira nazo zugarijwe n'ikibazo cy'inzara zitonda fidele amaze imyaka ibiri muri iyi nkambi twahuye asohotse urupangu rw'inkambi y'agateganyo akabimvira agiye gushaka aho yakora ikiraka kugira ngo abone ibyo afungura imibereho dufise ni mibi kubwo kujya nabi tujya rimwe ku munsi naho nyine tukajya ibintu bidafashe bidahiye bitameze neza mu ruzinduko umuyobozi wa se muri congo liz kipamu ahuwa aheruka gukorera mu nkambi ya murongwe yavuze yuko ibibazo izi mpunzi zigenda zihura nabyo byatewe n'uko amafaranga bari biteze gufasha izi mpunzi z'abarundi ziri muri congo yagabanutse bitewe na virusi ya korona yugarije isi vedaste ngabo arakoze no muri tanzania uno munsi usanze hakiri impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi ijana na mirongo itatu iruhande y'abakongomani barenga gato ibihumbi mirongo itandatu abo bose bari mu makambi atatu ariyo nduta nyarugusu na mutenderi nka bagenzi babo bari muri congo no mu rwanda aba mbere bahashitse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nabo nyine bahunze imvururu za politike zatumye bagenzi babo bahunga abariyo baturuka cane cane mu ntara za rugigi rutana makamba burucankuzo muyinga na ngozi mugenzi wacu james jovin yabagendeye arabaha ijambo ndagushimiye Pierre Clever niyo nkuru mu gihugu cha Tanzania impunzi z'abarundi ziri mu nkambi zitatu arizo Nduta Nyarugusu na Mutenderi zose ziri mu karere ka Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rivuga ko izo mpunzi zigera ku bihumbi ijana mirongo itanu mu biharuro bishasha ryatanze mu kwezi kwa gatanu imyaka itandatu irarumanye impunzi z'abarundi zihungiye muri izo nkambi ahanini bivugwa yuko bahunze ikibazo c'umutekano ariko niyo bahunze bahungiye naho bahasanze ibibazo nka mwene ibyo bituma batabayeho neza mu buzima bwo mu buhungiro mu bitigiri dukura ku gipolisi muri komine kibondo abarenga cumi n'umunani baricwa uko umwaka utashe bagirizwa ubugizi bwa nabi ivya politike hamwe n'ubusuma n'aho amakuru yabo adakunze gushirwa habona abarenga mirongo ibiri na batanu nabo baraburirwa irengero abandi barenga mirongo indwi na batanu barafungwa mu gashoboro k'umwaka utashe bazira kujya gushaka ibiribwa bakabukanya inyuma y'inkambi no gusenya udukwi bigatuma benshi babaye mu buzima budafise amahoro akwiye ariko bakabura uko babigenza nk'ubu reba imyaka ngenga handi hafunze imyaka itandatu nta munsi n'umwe ijoro ryijana ata muntu anyurujwe none bajahe bazirike n'amadeni bafise bo kwishura mu gihe amakungu arimo kwizihiza umunsi mpuzamakungu wahariwe kwitaho ibibazo by'impunzi ku isi impunzi zahungiye mu nkambi zanduta nyarugusu na mutenderi zisaba leta ya tanzania co kimwe na aser gukemura ibibazo bizihambariye cyane cyane ikibazo c'umutekano muke uhangayishije impunzi rero turasaba kweri kimba twarahunze igihugu cacu twahunze kubera ata mutekano ukwiye uhari turasaba bakareka kugira iki kudutwara ijoro heraba aho buherutse aba aha nyarugusu akajagari kahabaye kahabaye mu ndwi iheze gushika n'iyi saha nta mutekano mutoyi nabo nyene bafise hariya inyarugusu mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'umunani leta ya tanzania yafashe ingingo yo kugara amasoko rusange yose ahuza impunzi z'abarundi hamwe n'abaturanyi bazo naho muri bibiri cumi n'icenda yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu ntibishire mu ngiro ivyo bibazo navyo ni bimwe mu vyateye umutekano muke impunzi zahungiye mu gihugu ca tanzania umuyobozi ashinzwe impunzi mu ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania Sudi Mwakibasi mu nama zo kwizihiza umunsi wahariwe impunzi ubera mu makambi buri mwaka arahakana yuko Tanzania iburabuza impunzi no kuzitera umutekano muke kugira zitahe byanse bikunze. Ca mbere n'ikibazo c'umutekano hari ababurirwa irengero iki kibazo leta yaragitoye kandi yaramaze no kugikorerako nico gituma mubona yuko haciye ikiringo c'umwaka wose hatekanye ariko ndabasavye mureke kwakira abashitsi kubera boba ari bo bakora amabi hari abo twumvise yuko bafatwa n'igipolisi hama bagasabwa amafaranga menshi kugira barekurwe ico kibazo ndagisigiye buramatari azogikorerako ku bijanye n'ubusuma ndemera yuko ico kibazo kiri mu nkambi zose nk'uko kiri inyuma y'inkambi n'ahandi hose mu gihugu
ujambazi yapo.
impunzi z'abarundi zatangiye gutaha ku bushake bwazo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi n'aho biruko benshi bavuga yuko bataha kubw'amabi bahura nayo mu nkambi n'aho icyo bahunze gisa nk'itarakemuka mu bitigiri dukura seri abarundi bamaze gutaha barenga ibihumbi mirongo umunani mu gihe abasigaye barenga gato ibihumbi ijana na mirongo itanu uretse abarundi abandi bantu b'impunzi baba muri tanzania ni abanyekongo batuye mu nkambi ya nyarugusu ibitigiri bitangwa na seri byemeza ko barenga ibihumbi mirongo indwi amategeko y'igihugu cya tanzania ateganya yuko impunzi zose zotaha mu gihugu cy'amavuko mu nama zitari zike leta ya tanzania yama yakoze mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi ihamagarira impunzi gutahuka yitwaza yuko amahoro yagarutse mu burundi Kwa hiyo jitokezeni kwa wingi kwa sasa, jiandikisheni mrejee nyumbani.
kubw'ibyo rero nimugende kwiyandikisha muri benshi musubire muhira Kwa namna Burundi hali ya amani ilivyotamalaki, urabye ukuntu uburundi amahoro yasasagaye hatuna sababu ya kuendelea kuhifadhi wakimbizi kutoka Burundi.
nta mpamvu nimwe dufise kubandanya dutunze impunzi ziva mu burundi naho biri uko impunzi ziratakamba yuko nyabuna icyo bahunze gisa nk'ikitarakemuka kandi buri muntu yahunze ukwiwe gusa bagatahukana uwo byishakiye james jovin arakenuye igihugu c'ubuganda nico cahaye indaro impunzi nyinshi kuruta ibindi bihugu byose ku mugabane wa afurika kandi kiza mu kibanza ca kabiri ku isi hose ukurikije ibitigiri dukesha ishirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi hcr aha hariyo hafi umuriyoni n'igice w'impunzi muri abo abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu mu gihe uyu munsi ushitse ico gihugu cugarijwe bikomeye n'ikiza c'umugera wa korona ushobora kwibaza uti mikambi ya nakivale irimwo n'abarundi byifashe gute reka twakure umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu buganda ignacio sibahizi atubwira ingene vyifashe ngaho urakoze pierre clever amateka y'impunzi muri uganda wayahera mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo enye mu gihe cy'intambara y'isi yose ya kabiri ubwo impunzi ibihumbi birindwi zakuwe mu gihugu cya polanye zazanywe ku butaka bwa uganda nyuma y'aho ubwongereza bwari bwarakolonije uganda bwafunguye izindi nkambi z'imfungwa z'igisirikare cy'abongereza cyafatiraga ku rugamba zimwe muri izi mpunzi zaje gutahuka muri za zaje gutahuka mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu kuva icyo gihe uganda yatangiye kwakira impunzi kugeza n'uyu munsi muri aya masaha turimo kuvuga impunzi zituruka mu gihugu cy'igituranyi cya repubulika ya demokarasi ya kongo zirimo kwakirirwa mu karere ka bundi buryo mu burengerazuba bw'igihugu izirimo kuza ubungubu zirimo kuza zigana izindi zigera mu miliyoni imwe n'ibihumbi amagana ane ukurikije imibare ya he kandi akaba zigizwe n'ubwenegihugu butandukanye burimo repubulika ya demokarasi ya kongo sudani sudani y'epfo ethiopia eritrea u rwanda uburundi somaliya ndetse n'izindi nkeya zituruka hanze ya afurika nko mu bihugu byo mu kigobe cy'abarabu umubare munini w'izi mpunzi ziri muri iki gihugu ugizwe n'izo muri sudani y'epfo zigera ku miliyoni hagakurikiraho izo mu gihugu cya kongo ziri hafi ibihumbi amagana ane inyinshi muri izi mpunzi nizituye mu makamba anyanyagiye igihugu cyose gusa hari n'izituye mu mijyi itandukanye nka kampala mbarara aruwa n'ahandi muri ibyo bice byose bibamo abahunze ibihugu byabo umunsi wahariwe impunzi ku isi wari usanzwe wizihizwa ariko kuvaho icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyaziye ntabwo ukizihizwa kubera gushaka kubahiriza amabwiriza yo kwirinda twavuganye na zimwe mu mpunzi kumenya icyo zaba zahombye kuba zitihije uyu munsi wahariwe impunzi ku isi mu bisanzwe mu bihe bisanzwe barahura bakiginana ariko muri iki gihe biragoye kugira ngo dushobore gukorana kugira dushobore kubyina mu buryo bundi ntacyo impunzi zizahungabanaho ko uyu munsi wabaye cyangwa utabaye ariko iki kibazo cy'icyorezo kizimereye gite bigeze kuri nkatwe b'impunzi twari dusanzwe dufite ubuzima bubi bitugiraho ingaruka cyane ku buryo n'ibiryo bari basanzwe badupokeza babigabanije indwara nazo ziguma ziyongera mu ntuze mu mpunzi covid ubunya ni nyinshi cyane icyorezo kigitangira ingaruka zahise zigera ku mpunzi kuko imiryango izitaho yagabanije imfashanyo yazigenerwaga nk'ibiribwa ndetse n'izindi serivisi zimwe zirahagarara izindi ziragabanuka icyatumye imiryango igabanya izi mfashanyo ni iki ryan anderson ni uwungirije umukuru w'umuryango wita ku biribwa ku isi pam muri uganda Um, it is indeed a fact that in April of this year, WFP reduced its entitlements provided through general food assistance.
ati ni ukuri koko ko twagabanyije ibice mirongo itatu ku ijana ku mfashanyo yagenerwaga impunzi mu buryo bw'ibiribwa n'amafaranga mu nkambi zose z'impunzi mu gihugu ukurikije leta ya uganda ubutegetsi bwakoze ibishoboka byose bi- bijanye n'ububasha ifite ku buryo n'impunzi zitasizwe inyuma mu migambi yo kurwanya iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda akabisaba imiryango mpuzamahanga nayo gukora akazi kayo hilare onek ni minisitiri ushinzwe ibibazo by'impunzi mu gihugu Our government has done its part by offering a conducive environment for the reception and delivery of humanitarian ati leta yacu yakoze akazi kayo twashyizeho uburyo bubereye impunzi n'imiryango izishinzwe kuba yakora yisanzuye kuzifasha no muri ibi bihe bikomeye by'icyorezo impunzi ntabwo twazisize inyuma twazifashije nk'uko dushoboye the refugees.
hari umubare munini w'impunzi ziri mu rwego rw'impunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro cy'imyaka itanu kigenwa na hcr mbere yo kwemeza ko ibibazo byatumye izo mpunzi zihunga byanze gushira zimwe mu mpunzi zo mu karere ziri muri urwo rwego harimo izimaze imyaka cumi no kurenga kuri makumyabiri mu gihugu nk'izo muri repubulika ya demokarasi ya kongo uburundi somaliya u rwanda eritrea n'ahandi nubwo hr itanga ibisubizo bitatu ku bibazo by'impunzi ibyo ni ugutahuka ku bushake gushakira ikindi gihugu cya gatatu impunzi yatuzwamo burundu cyangwa guhabwa ubwenegihugu mu gihugu cy'ubuhungiro itegeko nshinga rya uganda ryo ntiryemerera impunzi cyangwa ukomoka ku muntu wahungiye muri iki gihugu kuba yahabwa ubwenegihugu gusa nanone iri tegeko ntirikurikizwa cyane impunzi nyinshi zimaze mu gihugu igihe kirekire zimwe zagiye ziva mu makambi zigatura mu gihugu bahize nawe urakoze
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
naho biri uko ntihabuze abatahuka mu myaka itandatu iheze abarundi barenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri barahungutse bavuye muri ibyo bihugu byose aba ni bamwe twaganiriye batahutse bavuye mu rwanda kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze ndanezerewe cyane rwose yego umutekano ndawizeye nk'uko n'abandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza Hisemo gutaha kubera nkumbuye igihugu cyacu kandi cyatwibarutse ubutegetsi bw'u Burundi bwakirana urweze abatahutse bugasaba n'abakiri inyuma guhunguka uyu ni umushikiranganji w'intora y'agati mu gihugu Gervain Nderakobuca yariko yakira impunzi zivuye mu Rwanda mu kwezi k'umunani umwaka uheze leta y'uburundi ni leta mbyeyi iriteguriye kwakira abarundi bose bashaka guhunguka aho baherereye hose ntiyifuza na gato ko ari abarundi baguma baturatura mu mahanga muti none abahungutse bakigwa gute basanga ibintu byabo bimeze gute aba ni bamwe mu baheruka guhunguka baganiriye n'ijwi ry'amerika bashikiye cyane cyane mu kirundo rugigi na ngozi twebwe n'ukuri turasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama naho ubundi ho batatugarukiye ko inzara iza kutwica iradukuraho pe mu kibano n'ukuri nta ngorane ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijyanye n'imfungurwa n'uburaro ubuzima buragoye tubasaba leta yuko nk'abahunze bari ku buziko bubusubirako userukira ishyirahamwe mpuzamakungu hcr ku rwego rw'isi aheruka kugendera impunzi mu bihugu bitandukanye nko muri congo mu rwanda no mu burundi filipo grandi yifuza ko abahungutse bakigwa neza abatarahunguka nabo bakaguma bakingiwe umutekano iyo bahungiye nsubire nibutse ko ikibazo c'abahunguka co kwitabwaho neza kugira ngo abahungutse bakingirwe umutekano basubire mu buzi abana basubire kwiga baronke ico barya n'aho baba nayo iko kibazo c'imfungurwa zagabanutse turatinya ko hohava haba n'abahitamo gutaha kubera ico kibazo gusa twibaza tudakekeranya ko igituma bataha ari uko bumva batekaniwe iwabo iryo shirahamwe ritangaza ko rifise ubukene ntangere bwo kwitaho impunzi ndetse ko rikene uburyo burenga miliyoni ijana na mirongo icenda na zitanu z'amadolari y'amerika yo kugaburira abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo umunani bakiri mu buhungiro uno mwaka tumenyesha abariko baratwumviriza ko hakurikijwe ibitigiri bitangwa na hcr ku isi impunzi zirenga miliyoni mirongo umunani na zibiri inshuti namwe mwese mwari muduteze abiri aha niho duce dusozerera kino kiganiro Pierre Clave niyo nkuru mwari kumwe kuri mikro ndakengurukiye bagenzi banje twafadikanije Vedaste Ngabo muri Kongo James Jovin muri Tanzania na Iginyashusi Bahizi mu Buganda ni ikiganiro cahagarariwe na Etienne Karekezi mugiraho muba mubahwe maze ikibazo co guhunga naco kiranduranwe n'imizi
turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru na bagenzi bacu bandi mwumvise mu kiganiro cy'uyu munsi namwe aho muri hose mutwumva ndabashimiye mbatumira kandi kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu ibyifuzo n'amakuru hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne